in radio Ijwi y'Amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese mu duteze amatwi uyu munsi ni ku wa kabiri itariki imwe y'ukwezi k'umunani umwaka wa bibiri na cumi n'indwi muri kumwe na frederika nkunikije umunyamabanga mukuru wakomeza naho yanitse iryo kete si wafata ingingo yo gusivya canke yo guhindura ikibanza inama iberamwo ububasha nk'ubwo bufatwa n'urwego rugizwe n'abashikiranganji bajejwe ubudandaji uyu ni jean claude karerwa umuvugizi wa perezidansi y'uburundi ariko avuga ku birego vyashikirijwe n'umuryango komesa inkuru co kimwe n'inkuru zerekeye ibikorwa vyo kwiyamamaza mu matora yo mu rwanda turazigarukako mu kanya kari imbere ubu ni umwanya wo kubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu hozine munezero mwaramutse neza hozine umwanya ni wawe
mwaramutse frederic mwaramutse namwe mwese tuzindukanya kuri radiyo ijwi rya amerika amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu karere aho muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho igipolisi cyafashe abantu bashika kuri mirongo itanu mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu mu gihe hari imyiyerekano yatunganijwe n'umuhari w'urwaruka ruca abari muri iyo myerekano basaba ko leta basaba leta gushira habona ikirangaminsi c'amatora no gutunganya intonde z'abazotora muri uyu mwaka nk'uko biri mu masezerano abakoze iyo myerekano bari bugarije amabarabara makuru aja mu gisagara ca Goma bakoresheje amabuye ahandi haba imyerekano nk'iyo ni mu bisagara vya Bukavu Butembo na Beni iyo myerekano ibaye inyuma y'iminsi mike ishiramwe mpuzamakungu rihamagariye Perezida Joseph Kabila gutunganya amatora imbere y'uko uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi uhera justin muhirwa umuvugizi w'umuhari rica usanzwe ufise abanywanyi bashika ku gihumbi avuga ko umurwiseni utegerezwa gutanga ikirangaminsi ngo kuko gutora ari uburenganzira bw'abanyagihugu perezida joseph kabila asanzwe yarahejeje ikiringo ciwe ca kabiri mu mpera z'umwaka uheze amasezerano ya politiki yatewe kwikuma umwaka uheze akaba atamwemerera gusubira kwitoza kiretse kurongora igihugu gushika amatora atunganijwe muri kenya igipolisi cyatangaje ko kiri mu matohoza y'abishe umwe mu bategetsi b'umurwi ujejwe gutunganya amatora musando christopher yatowe ariko iziga kuri uyu wa mbere mu gihe hasigaye iminsi mike ngo amatora atangure mu itangazo ryashyizwe ahabona n'umukuru w'igipolisi muri kenya joseph bwane yatangaje ko musando yatwawe mu bubiko bw'abitabye imana ku munsi wa gatandatu ku nkengera z'igisagara ca nairobi yamara ko yagiye kumenyekana kuri uyu wa mbere mbone avuga ko igipolisi gifata urwo rupfu nk'ikintu gikomeye kandi ko gushika ubu amatoza kiriko kirakora ashobora kugishikana ku bakoze ubwo bwicanyi iryo tangazo ntirivuga imvo zatumye musando yicwa christopher musando yahora arongoye igisata kijejwe ubuhinga bwa none mu murwi ujejwe gutunganya amatora seni akaba yari asanzwe atahura cyane ubuhinga buzokoreshwa amatora atekanijwe kuba mu ndwiza wafula chebukati umukuru w'umurwi seni avuga ko atankeka ko musando yishwe akavuga ko ikibazo ari ukumenya igituma yishwe n'uwamwishe abaserukira ibihugu vya amerika n'ubwongereza muri kenya batangaje ko ibihugu baserukira bitewe amakenga menshi n'urwo rupfu bamenyesha kandi ko bemeye gufasha mu gikorwa co gukora amatohoza kuri ubwo bwicanyi inyuma y'ikomborwa rya antony scaramuci yari amaze iminsi icumi agenywe mu kibanza c'umurongozi ajejwe ivyo kumenyekanisha amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu ca amerika perezida trump yatangaje abicishije ku rubuga rwiwe rwa twitter ko atanzirikira sha mu biro vyiwe ubwo butumwa perezida trump yabutanze inyuma yaho john kelly aheruka kugenwa amabanga yo kuyobora abakozi mu biro vya pre, kwa perezida ahereye itegeko skaramuci ryo gutanga imihoho bivuye ku nyifato itari yo yagaragaje imbere y'abamenyeshamakuru mu ndwi iheze iyo ngingo yashimishije yashimishije abashinga amateka batari bake bavuga ko ryoba rihinduka mu gihe perezida trump yoba yahaye ububasha john kelly bwo gusubiza ibintu mu buryo nyamara bamwe muri bo bavuga ko bafise amakenga ku bijyanye n'uko perezida trump ashobora kutamureka ngo abandanye muri iyo nzira bakavuga ko bashobora ku... bashobora gutandukanywa no kutabyumva kumwe abategetsi b'igihugu cy'uburusiya bahakaniye abakozi bo mu biro vy'uwuserukira amerika muri ico gihugu n'imiryango yabo gusubira kwegera inyubakwa y'inkino ya amerika iri mu micangwararo y'igisagara ca moscow nimwe mu ngingo uburusiya buheruka gufata zatangajwe na perezida vladimir putin ku munsi w'imana perezida putin yari yatangaje ko ivyo biro bisanganywe abakozi barenga ku gihumbi n'amajana abiri bitegerezwa guhagarika abashika ku majana indwi na mirongo itanu na batanu iyo ngingo yafashwe nk'ingaruka y'ibihano biheruka gufatwa na amerika ku burusiya ku bijyanye no kwivanga kwabwo mu matora y'umukuru w'igihugu cya amerika yabaye mu mwaka uheze perezida putin yatangaje ko igitigiri cy'abazosigara kingana n'abakozi bakorera mu biro by'uwuserukira uburusiya muri amerika abo nabo n'amajana ane na mirongo itanu na batanu gushika ubu perezida donald trump nta wa amerika ntaco arashikiriza ku bijyanye n'izo ngingo zafashwe na perezida putin mu kiganiro yahawe abamenyeshamakuru kuri uyu wa mbere ujejwe kumenyekanisha amakuru mu biro kwa perezida sarah sanders yavuze ko bakiriko barihweza ico bokora ku ruhande rwabo ko bagize ico bashikako bazogitangaza leta z'ubumwe za amerika yafatiye ibihano perezida nicola maduro wa venezuela inyuma y'ahatunganirije amatora adaciye mu mategeko y'abashingamateka mu ntumbero yo gusubiramwo ibwirizwa shingiro ubutunzi bwose bwa perezida maduro busanzwe buri muri amerika bwafashwe cyo kimwe n'ingingo yo kudasubira gukorana nawe igikorwa na kimwe stephen mccain umushikiranganji w'ikigega ca leta hano muri amerika yatangaje kuri uyu wa mbere ko ku bijyanye n'ivyo bihano avuga ko perezida maduro atwaza igitugu abanyagihugu ivyo bihano bije bikurikira ivyari vyatanzwe mu ndwi iheze vyahawe abategetsi bamwe bamwe b'igihugu ca venezuela abubu co kimwe n'abahoze bajejwe amabanga muri kahise
urakoze rozine ku makuru uhejeje kudushikiriza leta y'uburundi iriyamiriza ibirego vyashikirijwe n'umuryango ubutunzi wa komesa bivuga ko leta y'uburundi ititeguye neza kugira ngo yakire inama y'uwo muryango muri mwaka jean claude karerwa ndenzako avuga ko umunyamabanga mukuru wa komesa ashobora kuba yagiye ku mohe y'abansi b'uburundi kandi ko ata burenganzira afise bwo kuza kw'inama ibera mu gihugu kanaka yabitangaje mu kiganiro yahaye mugenzi wacu w'ijwi ry'amerika eloge wiri kaneza reka tubatega amatwi kugeza muri uno mwanya turiko turavugana leta y'uburundi irizeye yuko uburundi ari bwo buzo kwakira inama y'abakuru b'ibihugu bisangiye isoko ryo mu bumanuko no mu buseruko bwa afurika benshi bazi ku izina rya komesa icyo cyizere cyo gutunganya no kwakira iyo nama uburundi bugihabwa ubwa mbere n'uko bwabisabye bukavyemererwa hisunzwe amategeko agenga iryo soko rusange ubwa kabiri ico cizere gikomoka ku masezerano e, yatewe k'igikumu kw'igenekerezo rya ndwi ukwezi e, kwa mukakaro uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi hagati e, y'umuryango y'isoko rusange y'abaseruka isoko rusange ikomeza na leta y'uburundi aho uwitwa sindiso ngwenya umunyamabanga mukuru wa komeza niho yari ari ku ruhande rwa leta y'uburundi hari umushikiranganji perate niyo nkuru ajejwe ubudandaji ubudandaji n'amahinguriro mu burundi umunyamabanga mukuru wa komeza naho yanitse iryo kete si wafata ingingo yo gusivya e, canke yo guhindura ikibanza inama iberamwo ububasha nk'ubwo bufatwa n'urwego rugizwe n'abashikiranganji bajejwe ubudandaji b'ibihugu e, biheruka e, gutunganya inama uw'igihugu iheruka gutunganya inama igihugu cimirije kwakira inama n'igihugu kiba cakorewe mu ngata e, ku ruhande rw'uburundi rero imyiteguro irabandanya e, kandi igenda neza cane kumbure ku zindi mpande niho boba bagikeneye kwitegura hanyuma iryo kete kandi urisomye neza ntirivuga yuko hafashe ingingo ntabanduka yuko inama itazobera mu burundi nk'uko arangiza bivuga umunyamabanga mukuru w'isoko rusange ikomeza avuga yuko iyo bigaragaye ko igihugu kitaraheza kwitegura baba baca bongereza ikiringo cy'ugutegura urumva rero inama ishobora kutaba mu kw'icumi kubera babonye igice nk'ikiriya kitaratungana mugabo birashobora kuba e, mu kwezi kwa mbere cyangwa kwa cumi na rimwe cyangwa kwa gatatu k'umwaka uza tuzobana yatuganira na, na komeza naho mvuga ko muzabanya mugandira kandi mukaba musi icyizere ko iyo iyi nama izobera mu burundi muri iryo kete yanditse arerekana utunenge twinshi tw'ibyo burundi butashoboye kurangura kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu musabye ko inama iba mu burundi akavuga imiduga idakwiye nko gutwara abubahwa akavuga mbere y'utuzu twa sugumwe akavuga amahoteli atari ku rugero rusabwa n'amategeko mu manama bene ayo yakomeza none ibi bizoba byabonetse icyo nagomba kumenyesha kuri ibyo ni uko muri iryo kete harimwo imvugo ndenzarugero harimo imvugo yo guhuguza cyane kuko leta y'uburundi yarigeze gutunganya inama y'abakuru b'ibihugu barengeye abakuru b'ibihugu cumi n'icyenda twiteze mu kwezi kw'icumi icyo gihe mbere uburundi ntibwari bwagere ku rugero rugeze ko uno munsi mu byerekeye amahoteli mbere ngira ngo nta n'icyicumi cy'amahoteli dufise uyu munsi ubundi bwari bufise ibyo rero bwashoboye mu gihumbi n'amajana icyenda mirongo umunani na kane nibwo binanirwa ubunye twara abaje barabatembeje mu mahoteli baribonera yuko ivyumba bishobora kwakira abantu mu rwego rw'abakuru b'ibihugu birenga mirongo ine barabona yuko ivyumba vyo kwakira abandi eh, barongozi batari abakuru b'ibihugu nk'abashikiranganje n'abandi bishika igihumbi ngaha mu Burundi ivyo sero bisigura yuko kumbure ngira ngo wateye umukono kuri iryo kete siwe yaryanditse canke vyoba bikorwa n'abantu bafise izindi nyungu mugabo nta kuri kuri muri ivyo utu twasugumwe tujya abantu bashobora kunguruza mu kibanza tuja mu kindi urumva neza ko ata muntu yodushinga mu kwezi kw'indwi ku nama izoba mu kwezi kw'icumi ngira ngo ivyo umuntu bivuga nko mu kwezi mu mpera z'ukwezi kw'icenda canke mu ntango z'ukwezi kw'icumi none muvuze muti hari imvugo yo guhuguza mwibaza ko bafise inyungu izihe mu gihugu kimwe kigize umuryango ngo bacankire kandi mwumva naho tutaheza kwitegura uburundi bufise ibikenewe muvuga ko ibyangombwa bihagije icyo kibazo wibaza cyangwa ubaza nanjye ndakibaza nta n'umwe yokumva ingene mu muryango uyu ni umuryango ni isoko rusange dusangiye n'umuryango mu muryango abantu bose bagira ijwi ringana uburundi n'ibindi bihugu byo muri komeza bufise ijambo bufise n'ijwi ringana n'iry'ibindi bihugu natwe turiba tuti mbega ni iki cyoba gituma abantu twasinyiraniye amasezerano itariki indwi z'ukwindwi muri uno mwaka bakabona neza ko ibintu bimeze neza bahengera haciye iminsi cumi n'ibiri bakavuga ko ibyo bintu bidakwiye ntibavuge n'uwabyibye n'aho byaroye ibyo rero umuntu asigara arondera muri za nyandiko muri za mvugo muri ba bantu badashakira neza uburundi barahari mu burundi barahari no mu bindi bihugu si igihe ngira ngo cyo guterana amajambo cyangwa cyo kuvuga twebwe twicara tugatohoza tukarondera tuzomenya ku mu minsi iza iyo byavuye mugabo si abantu bose bipfuriza neza uburundi
mukandida paul kagame wa fpr inkotanyi yari mu ntara y'amajyaruguru mu turere twa burera n'agakenke ejo ku munsi wa mbere mu ntara ya burera aho yatangurije ibikorwa vyiwe vyo kwiyamamaza yarijeje abatuye ako karere ko mu minsi ya vuba ibikorwa nyezina birimo amabarabara atarayivu bizoba byabashikiriye umuhesha makuru w'ijwi ry'amerika iri rwema yarakurikiranye igikorwa cyo kwiyamamaza mu karere ka burera reka tumutege amatwi gahunda ye yo kwiyamamaza nyuma y'umunsi we w'ikiruhuko umukandida paul kagame yayitangiriye mu karere ka burera aho yamaze igihe kitarenze isaha maze akomereza ibikorwa bye mu karere ka gakenke mu karere ka burera abaturage benshi babarirwa mu bihumbi n'ibihumbi bari bateraniye mu kibaya cy'ahitwa kirambo aho muri burera umukandida kagame yabanjirijwe n'ushinzwe kumwamamaza muri ako karere ari we depite jean marie vianney gatabazi watangiye atundagura bimwe mu byo avuga leta ya fpr yamariye abatuye akarere ka burera ibyo bikorwa byo kwiyamamaza k'umukandida wa fpr inkotanyi byaranzwe ahanini n'indirimbo n'imbyino dore ko n'umukuru w'igihugu yagezaho we n'umuryango we nabo bagasabana n'abaturage mu ijambo rye umukandida paul kagame yijeje abatuye akarere ka burera ko ibikorwa remezo birimo imihanda n'amashuri biziyongera ku buryo iterambere rizabageraho yabasezeranije ko umuhanda w'igitaka uri mu karere kabo mu minsi ya vuba uzaba wabaye amateka ariko yibukije abo banyaburera ko gutora ari uguhitamo ibyiza na politike nziza kandida kagame yanagarutse no ku mateka umuryango akuriye wa fpr inkotanyi ndetse n'ingabo zahoze ari za rpa bafitanye na burera n'utundi duce tuyegereye avuye mu karere ka burera umukandida kagame yakomereje mu karere ka gakenke kuri uyu wa kabiri biteganyijwe ko perezida kagame akomereza ibikorwa bye byo kwiyamamaza mu karere ka gicumbi ku wa gatatu ari nawo munsi wa nyuma wo kwiyamamaza ibikorwa bye azabikorera mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali edi rwema radiyo ijwi ry'amerika mu karere ka burera mu ntara y'amajyaruguru umukandida w'umugambwe uharanira demokarasi no gukingira ibidukikije frank habineza yiyamamarije mu murenge wa rusororo akarere ka gasabo aho yijeje abanyagasabo ko niyamara gutorwa azosubiza abanyagihugu imirimo mito bambuwe ni inkuru ya mugenzi wacu asumita kaboyi ari i kigali mu rwanda ni ukugira ngo tubahe ikaze mu murenge mwiza wa rusororo hari umutekano hari amahoro nicyo dushinzwe nk'ubuyobozi duhakurikirana ibikorwa byanyu mu mutekano uyu ni umuyobozi w'umurenge wa rusororo wari waje kwakira umukandida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ntibyari bisanzwe ko abayobozi mu nzego z'ibanze bitabira ukwiyamamaza kw'indi mitwe ya politiki itari iya fpr inkotanyi ariko uyu muyobozi wa rusororo usibye gutanga ikaze yanagumyeho ibikorwa byo kwiyamamaza k'umukandida frank habineza byaberaga ni igikorwa cyabereye ku nzira aho wasangaga abaturage bakururwa n'imiziki ndetse n'abashyushya rugamba bagendana n'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije frank habineza wageze aho yagombaga kwiyamamariza nyuma y'amasaha arenze atatu ategerejwe yongeye kubwira abaturage ba gasabo ko mu kwezi kwa cyenda amaze gutorwa azahangana n'ikibazo cy'inzara gikomeje kugariza abaturage hari igihe ubona abantu bareba ibyo hejuru gusa bakareba etaje yubatswe muri kigali baravuga ati twese kigali turi abakire cyangwa u rwanda rwese turi abakire ariko bakibagiwe yuko hari n'ababurara cyane ibyo tubafite muri gahunda ni ugusubiza abanyarwanda uburenganzira bwo gukora akazi bifuza ari abanyagataro ari abazunguzayi uko ugenda wirukana abantu gutyo mu mujyi niko inzara yiyongera ubona imisoro nk'abamotari batanga hafi igera kuri itanu noneho haje n'ibindi bya pakingi imisoro yabaye myinshi myinshi irenze urugero ugasanga umuntu asigaye akorera leta aho kugira ngo leta ikorere umuturage ahubwo umuturage niwe ukorera leta habineza yabwiye abaturage ba rusororo ko mu gihe azaba ari umuyobozi nta mpunzi z'abacuruzi zizongera kubaho uyu muyobozi avuga ko imisoro myinshi mu rwanda igenda ituma abacuruzi bimukira mu bindi bihugu frank habineza yagiye agaruka ku bintu byinshi byagiye bivanwa mu mujyi bisimbuzwa ibyo yita ko bigezweho ariko bikaza kurangira abaturage bibateje inzara yatunze agatoki ikurwaho ry'amatagisi mato mu mujyi wa kigali avuga ko ayo matagisi yari asanzwe atunze abantu benshi ariko ubu abayabuze bose bahindutse abakene habineza utatinze mu magambo kuko isaha ya saa kumi n'ebyiri umukandida asabwa kuba yahagaritse ibikorwa bye byo kwiyamamaza yarigeze yongeye kubwira abaturage ba rusororo uko leta azashyiraho ubwo azaba amaze gutorwa izaba iteye leta yacu twifuza izabaho kuva mu kwezi kwa cyenda izaba ari leta ikunda abaturage irebera abaturage itabanyunyuza imitsi ahubwo iba ibateje imbere ibashyigikira kugira ngo bave mu bukene ndetse dushyigikira abacuruzi batoya n'abanini ibyo byose byadufasha kuva mu bukene no kurwanya inzara ariko no mu kurwanya inzara dusubiyeho inyuma dufite na gahunda nziza y'ubuhinzi ku buryo tuzaha abaturage uburenganzira bwo guhinga icyo bifuza mu butaka bwabo asumta kaboyi ijwi ry'amerika mu murenge wa rusororo mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali philippe mpayimana umwe mu bakandida biyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu rwanda kuri uyu wa mbere wewe yari yagiye kwiyamamariza mu karere ka musanze mu majyaruguru y'u rwanda uyu yiyamamaza nk'umukandida igenga yasabye ko amatora yoba mu muco yavuze ko ni byagaragara ko yabayemo ubusuma atazokwemera ibyavuye mu matora erike bagira ubusa yakurikiranye ibikorwa byo kwiyamamaza k'umukandida mpayimana tumutega amatwi mu karere ka musanze ibikorwa byo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu kuri bwana philippe mpayimana wiyamamaza nk'umukandida wigenga yabikoreye mu mirenge ibiri yo muri ako karere yahereye mu murenge w'amahozo uri mu mujyi wa musanze yakiriwe n'ubuyobozi bw'akarere ka musanze ubwitabire bw'abumvaga imigabo n'imigambi ya bwana mpayimana mu murenge wa muhozo babarirwaga mu ijana na mirongo itanu mu murenge wa kinigi naho i musanze ubwitabire bwaje kwisumburaho ku buryo bari hagati y'ijana na mirongo itanu na magana abiri bari biganjemo abatagejeje imyaka yo gutora bwana mpayimana yabwiye abanyamusanze ko mu by'ibanze nibamutorera gutegeka u rwanda azarwanya icyuho gikabije hagati y'abakire n'abakene kikigaragara mu rwanda ubukire bw'igihugu cyacu bukagira akamaro niho abakene benshi mu gihe abakire bariho baba bikubira ubukire bwinshi gusaranganya ubukungu nibyo bifuza kugira ngo hatagira abantu barira mu gihugu cyacu ngo barakennye ngo babuze mitiweli ngo abana banyirukanye mu ishuri ibyo ngibyo bigacika iyi manda itangira tukavuga tuti niba igihugu cyacu bari bavuga yuko gitera imbere kandi koko kiratera imbere ntigitera imbere kuri bose muri ibi bikorwa byo kwiyamamariza gutegeka u rwanda kandi mu karere ka musanze bwana mpayimana yababwiye ko igihe bamugirira icyizere bakamutorera umwanya w'umukuru w'igihugu yanashyira imbere ingingo yo kongerera ubushobozi abaturage yibanda mu gushyigikira imirimo mito mito we asanga ubutegetsi buriho butayiha agaciro hashaka ko imirimo nayo ivugururwa ntihaba umurimo usuzuguritse mu rwanda ntihaba umurimo wirenagizwa usanze bafunze uturimo duto duto kugira ngo habe uruganda runini cyane rusimbure imirimo mito twifuza ko imirimo mito yashyigikirwa ndetse abantu basaba inguzanyo muri za banki ntibajye bahomba usange baragurwa n'amabanki manini n'abantu b'abacuruzi banini cyane amafi manini ntabwo agomba kurya udufi duto niyo mpamvu tugomba kugaburira amafi mato kugira ngo nayo agere aho yihagararaho ibintu bya za cyamunara bigacika abaturage bakunze kwifata ubwo bwana mpayimana nk'uko asanzwe abigenza yabahaye ijambo ngo bagire ibyo bamubaza akirangiza kubagezaho imigabo n'imigambi baranzwe cyane no gukebaguza no kubanza kurebana ku jisho tubajije impamvu yo kwifata ko aba baturage babwiye ijwi rya amerika ko kuri b'amatora bayarangije kera
twahisemo kera mwahisemo kera gute amatora ataraba oya nyine twaje kumutora kera inde perezida paul kagame gute se kandi amatora ataraba
dushaka paul kagame niho dushaka ijana ku ijana kuki mwari mwaje kumwumva mpayimana se kandi mwararangije ari tuje kumureba perezida paul kagame ubwo twagiye kumutora kera ari tuje kureba uko ameze hawe n'isi yaduhereza imihanda kandi zarabonetse
bane nta yindi mihanda mukeneye perezida azayitugezeho nayo n'itaraza azayitugezeho ibyo bari kuvugamo imihigo yarabirangije ibyinshi twarabibonye twarabibonye perezida yarabiduhaye umwari yamaze gukura aravuga ati papa ntawakuvunjira rero papa turamuzi ushatse kuvuga icyaho ngaho paul kagame niwe papa niwe papa rwose nta wundi wanguranira papa mu gihe habura iminsi ibarwa ku ntoki ngo ibikorwa byo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu birangire mu kiganiro kigufi yahaye itangazamakuru bwana mpayimana umukandida wigenga ku mwanya w'umukuru w'igihugu yavuze ko yizeye ko amatora ya perezida wa repubulika azaba mu mucyo no mu bwisanzure nk'uko ibikorwa byo kwiyamamariza uyu mwanya biri kugenda bwana philippe mpayimana yavuze ko ibizahabana n'ibyo azatera utwatsi bizava mu matora niba turiho twitabira kwiyamamaza mu mutuzo mu mucyo n'amatora azabe mu mucyo ntabwo nzabona abampagararira muri buri byumba byose ariko buri munyarwanda wese igihe azinjira mu cyumba cy'itora azibuke yuko kutiba kudatoresha bitemewe Eh, bazagerageze sinzabimenye sinzabimenye na gato ko hari aho byabaye hari n'abajya bi- babivuga bibacitse ngo ubushije twakoze gutya na gutya twafashije kwiba mbese noneho bazaruce barumire kubera yuko ntabwo nabyihanganira turashaka igihugu gifite umucyo niyo mpamvu nimenya ko hari ahantu bibye cyangwa batoresheje ntabwo nzabyemera uyu ni umunsi wa cumi na karindwi ku bakandida biyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu kuri uyu wa kabiri biteganijwe ko bwana philippe mpayimana azakomereza ibikorwa bye byo kwiyamamariza i huye ruhango mu ntara y'amajyepfo n'ahandi atageze mu bugesera niba ntagihindutse aha bagira ubusa ijwi ry'amerika imusanze mu majyaruguru y'u rwanda ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ivyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumvirize iri jambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi vya leta zunze ubumwe za amerika
mu cegeranyo c'ubushikiranganji bwa amerika bujejwe imigenderanire n'amakungu ku bijanye n'iterabwoba ivyabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu kivuga ko umugwi w'iterabwoba uharanira leta ya kisilamu wagumye ku isonga y'urutonde rw'imigwi y'iterabwoba ikomeye ku isi yose uwo mugwi niwo utanga inyigisho inkomezi mu yindi migwi wongera utanguza imigwi mishasha myinshi kurusha iyindi migwi ku isi ariko uwo mugwi warahuye n'intambanyi zitari nke aho wagiye uromogwa mu bice bitandukanye bitari bike nko muri siriya na iraq inyuma yaho ugiye uromogwa uwo mugwi uharanira leta ya kisilamu waciye urungika abagwanyi bayo bari basanzwe bari muri iraq na siriya kugira ibitero mu bihugu by'abarabu wongera ushishikariza iyindi migwi mu bindi bihugu bitandukanye kubandanya ibikorwa byawo intagondwa z'abagwanyi ba al qaeda n'iyindi migwi bakorana barifatiye amaleta adakomeye kandi adakora neza mu ntara zitandukanye ku isi kugira babandanye ibikorwa byabo by'iterabwoba umugwi wa al qaeda ukorera mu karere k'ibihugu by'abarabu ubandanya kugeramira abantu mu bihugu nka yemen akarere kaho kimwe na leta zunze ubumwe za amerika n'aho batsinzwe mu ntambara zitari nke al nursa front umugwi ukorana na al qaeda muri siriya nawo nyene urabandanya gukokeza intambara muri icyo gihugu kugira baronke uturere bakoreramwo nko mu buraruko bushira uburengero bwa siriya el shabab nayo irabandanya kugira ibitero biteguwe neza kandi bikomeye muri somaliya n'uduce tumwe tumwe twa kenya n'aho abayobozi babo bateshejwe kandi abagwanyi babo bakagenda barahunga muri afghanistan Al-Qaeda ibandanya gutsindwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu hari ibintu bibiri byabandanyije kwibonekeza icya mbere imigwi y'iterabwoba yagiye irafata uturere amaleta atariko arakoreramwo yongera ifata uturere twarimwo intambara kugira ibashe kwagura ubutaka bakorerako icya kabiri ibitero byagirwa n'umugwanyi umwe umwe hirya no hino byarabandanyije kugirwa ku basivile mu bibanza bihuriramwo abantu benshi ikindi ni uko igihugu cya iran cyabandanyije kuba icya mbere mu gushyigikira iterabwoba ku isi iran irashyigikira imigwi itandukanye ikorera muri siriya iraq n'ahandi mu karere k'ibihugu by'abarabu icyo cyegeranyo cy'ubushikiranganji bwa amerika bujejwe imigenderanire n'amakungu cyateguwe na kaminuza ya leta ya maryland mu biro vyerekeye kugwanya iterabwoba bizwi ku izina rya start muri ico cegeranyo bavuga ko ibitero vy'iterabwoba vyagabanutse ku isi inshuro icenda ku ijana muri start bavuga kandi ko ibitigiri vy'abantu bishwe mu bitero vy'iterabwoba navyo nyene vyagabanutse inshuro cumi na zitatu ku ijana kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ivyo bikaba vyatewe n'igabanuka ry'ibitero hamwe n'igabanuka ry'abantu bahitanywe n'ibitero vyose hamwe vyabereye muri afghanistan siriya nigeria pakistan na yemen amerika izobandanya ishira uburyo mu gufasha amaleta bicuditse gukomeza imigambi yayo yo kugwanya iterabwoba ariko kandi ishira inguvu mu gutorera inyishu irama mu guhagarika abashigikira ubwo bwicanyi butagira izina
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi vya leta zunze ubumwe za amerika Juti mwese mkundi radio ijwi ry'Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fasile yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikro mwari kumwe na Frederic Nkulikije amakuru nayo mwashikirijwe na Hosine Munezero mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.